botse reditse motsweding fm konka bokamoso motlhapeng dumela madume bokgaitsedi ake e re ke tse sebaka se ke le se ke ke lo amogela re leboga re mokakale ra go amogela re bua ka mosadi le diane mm. re bua ka kgang ya bokgaitsedi ake mm. a ke dumele le nna ke amogele madume <laughs> re ja mosadi ne re buele mme tebogo bontu mm. ke sentsene ke le bollo tota go tswa mo puisanong ya me le mme tebogo bontu mo tlhapeng mm. ke angwe ke se apereng um mm, eh, nyenyefatso ya mosadi ke tle ke re bokgaitsedi a ke kere ga ke re bokgaitsedi a ka ke ke ra borre borona yana bo lona yana le bo brackeny le bo kb um eh, bocebo bo semi le bo senemane ke barakereng ha o ka iphitlhela o nyenyefatsa mosadi e ka tswa e le ko tirong kgotsa mo lebenkeleng kgotsa mo tseleng kgotsa kae o bo o mmua bua o mmitsa ka maina teng fela foo o boele gae o boe o boele gae o go tlhola gore a kwa eno ga gona mosadi na ke bua yana um eh, motlhapeng ke buisa ke gore go tlabe go thwe um eh, wa itse nna mosadi um go na le seo se le teng le se bue ga itse basadi a ba itse gore ba batlang jang o tlo nna mo sebesong gompieno ba arabele

okay a re boele a re ko seaneng ke a utlwa gore e tlo e go tsentseng mo mm, setlhaneng o tla e bona ka borabe ke gore le nkarabe mm. bo kgetsela ke nkarabeng golaganang le motlhaping le tle le nkarabe motlhaping ke motlhatlheledi mogolo kwa lefapheng la di science tsa thuto tsa e, keng educational sciences a kere motlhaping ka kwa universityng ya bokone bophirima mme o kwa kampeng ya tlokwe ka kwa potchefstroom motlhapeng a tlhamo ya diane e ne e ikaeletse go nyenyefatsa le go fokotsa kgotsa go ngotla maemo kgotsa seemo sa mme mo setšhabeng a diane tse tsa rona tsa setswana di tlotla go nna teng ga mme kgotsa ga mosadi kgotsa di a mo di a moitshekologa kgotsa ke segompieno ka gongwe motswana yena ga na a di bua o ne a sa dire gore di itshekologe mosadi mme motswana wa gompieno ene o di dirisetsa go itshekologa mm. ga mosadi mm. mosadi tshwene o jewa mabone seane ke seo re mokakala rutlwe mogologolo mogologolo ga nna re mosadi tshwene o jewa mabogo ke mo utlwa sentle mm. gore o na reng mm. mara segompieno mm. se tsere matsapa ale le matsetseleko le seriti se motswana a neng a bua seane se ka sona o se phefofaditse ebile o se dirile gore go ka tshamekiwa ka sona gore mosadi ga se sepe oslindi e ga mogo le eh, kgetsida ke kgothatso e re ke tse sebaka se ke le dumedise ke be ke lo lebogele go tla go nna le tshono ya go bua ka ga bomme ka ga basadi mo letsatsing la gompieno le um gompieno potso e e yone ke batla go yaraba e fela ka tlhamalalo um basadi ga ba itse gore ba batla eng yo a reng jalo a re basadi ga ba itse gore ba batla eng rona re le banna re mora re re kga eh re mora re re kga ga ga ga ga o itse gore o batla eng mm. ka gore ga o ka ke a re ga o o tsetswe ke motho wa mosadi ga e ka ke ya re o godisitswe ke motho wa mosadi ga e ka ke ya re o godile le batho ba basadi bokgaitsadigo ga e ka ke a re o nyetse motho wa mosadi ga e ka ke a re o nna le motho wa mosadi o dira le motho wa mosadi o bo re ga o itse gore mosadi o batla eng ga o sa itse gore mosadi o batla eng wena monne se se siameng gore o kgaogane le potso ya go botsa gore mosadi o batla eng gompieno jaana ke la botlhano wa bofelo pele ga kgwedi ya bomme pele ga kgwedi ya basadi ya bokhutlong jaanong ke tsere tšhono e le sebaka se go tla go bua ka lenaane kgotsa lenaneo la diane tse di leng teng mo setswaneng tse ke kgonneng go di fitlhelelang tse ke kgonneng go di kokoanya ga re ke tla re di bua tsotlhe diane tse re tla tla ka diane tse re nang le tsone fa tlatlananyana fela e re nang le yone fa e re tsentseng mo tlataneng gore re tle go bua ka yone mme kwa tshimologong e re ke tlhalose kere ke ke ke ke kopa batswana ba nkinyele diatla metsing kana thulaganyo e re leng mo go yone e ke thulaganyo e, e rediwang ke bagolo e rediwa ke bana e rediwa ke basadi e rediwa ke banna yaanong bagolo ba reeditse ka ke bua le wena yana borre motho wa gae ba reeditse um borre lz sekwane ba reeditse bo professor majila ba reeditse bo professor sebate bagolo ba ba leng teng ba utlwa selelo sa ga ausindi ba utlwa selelo sa ga kgothatso ba utlwa selelo sa basadi gore ba lela ka mokgontseng jang jaanong ga e ka re ke ntse ke ya kwa pele ka feta ka tla ka tlhaloso e leng gore bagolo ba e utlwa e le mokeya ba e utlwa e se monate a ko ba ntshware ba nthe ba re ngwana a rona fa o ne o tshwanetse gore wa riana fela jaaka re motho wa gae a ke a boke sane sa ntlha se ke batlang re bua ka sone gompieno sa re tshimo ya mosadi sekgwana kana ga motswana re tshimo ya mosadi sekgwana o raya gore mosadi ke ene a nnang ka merero ya molapeng ya mogae ga o ka tsaya merero ya molapeng wa e naya motho wa mosadi o tshwanetse gore a nne ka yone jaana a dule ka yone le fa go ka ba ga nna le ngwana mo lapeng o e leng gore baditšhaba ga ba mo itse ga ba mo tlhaloganye seo ga se kgathalesege seo ha wena le mme mo lapeng le dumalaneng lo dutse lo itsebile lo tlhaloganya gore ngwana o ke ngwana wa mo lapeng e nna e ntse e ntse ka mokgontseng jalo mme ke yo o tshwanetseng go tshwarang diphiri tsa mo lapeng a nne le tsone a iketle le tsone a di babalele a seka a di anega a di anegela motho o mongwe le o mongwe sane sa bobedi sa re mosadi tshwene o jewa mabogo mo ntlheng e ya mosadi tshwene o jewa mabogo kana phologolo e ba reng ke tshwene ke phologolo e maswe thata go ya ka tebo ya rona ya matlho rona re le batho mme mosadi o tsewa a bewa foo a ba tshwantshiwa le tshwene go tewa gore ka bonolo le ka bokutswane fela fa o lebile mosadi ga o a tshwanela gore o mo lebe matlho o leba mosadi ditiro tsa gagwe o leba mosadi mabogo a gago gore a ntse jang o tsaya mosadi wa mmula o mo lebela pelo ya gagwe gore ke pelo e ntseng jang ka ntlheng ya gore fa o ka dira jalo wa go fitlhela mosadi a ka se go kgatlhe mo matlhong mme ditiro tsa gagwe di ka go kgatlha pelo ya gagwe e ka go kgatlhe ka go itumedisa o le monna jaanong ga o lebelele mosadi yaka motswana a ka bua go sa tlile bua mo sane sa rona sa boraro a re mosadi ga a jewe matlho e se kgomo ha o lebelela mosadi ga wa tshwana gore o mo lebelele matlho ga wa tshwana gore o mo ikanye matlho ka gore mo matlhong a gago o ka makadiwa ke dilo tse dintsi thata o ka makadiwa ke tebego ya gago ka mokgwa a leng ka teng o ka makadiwa ke selebego sa gago ka mokgwa a lebegang ka teng wa ba wa feletsa gongwe o nyama moko tota-tota mosadi o tshwanetse gore o mo lebelele diatla tsa gagwe ka ntlheng ya gore ga o ka lebelela bontle jwa mosadi go na le sane sa setswana se se reng bontle bo na le dibelebe jana kgotsa motho a gore a re bontlenyana bo sa utsweng bo rota bo a raya fela a tlhalosa gore mo bontleng bo go na le dilo tse dintsi tse di ka go makatsang tse o ka di bonang jaanong tswaya mo bontleng se lebe bontle jwa gagwe se lebe maswe a gagwe leba pelo ya gago bo lebe le mabogo a gagwe o lebe gore o go tshwareseng ka gore le mosadi ga a nyalwa ga a nyalele dilo tseo ga a nyalele bontle ga a nyalele gore o maswe o nyalelwa gore tiro ya gagwe ke tiro e ntseng jang o nyalelwa go tla go kopanya lelapa le o nyalelwa go tla go aga lelapa le kgaitsedi ga o mo godisa ko lapeng ga o mo betli ga o mo papanye jaaka e ka re o papanya lebota la ntlo o botlogala a ntse ka mokgwa a leng ka teng jalo o godisa pelo ya gagwe ga o le monna ga o le rre mo lapeng o godisa ngwana mosana ga o mo godise sefatlhego o mo godisa pelo gore a nne le pelo e, e siameng a nne le mabogo a a siameng a a thuthafetseng a kgonang go amogelang sane sa bone sare mosadi yo maswe le tlotlo la mogatsi sane se se tlhalosa gore mosadi a ka lebega ka mokgwa a ka lebegang ka teng mme se segolo ke gore monna wa gagwe e ne erile ga monyala o na le sengwe se a se lemogileng mo go ene go na le sengwe se a se boneng mo go ene jaanong se re motho a nyetse mosadi yo wena go ya ka ditebego tsa gago tsa matlho o bonang a sa siama o bonang a sa go siamela o bo o tsamaya ora batho ba ra ke yo lo nyetse mosadi yo mašwe yotlhe ke mm. letlotlo ke khumo ya monna wa gagwe monna wa gagwe o a itse gore mo mašweng a makalokalo o boneng monna ga gago wa itse gore mo ditebegong tse wena o tsang gore ga di dintle tseo ene o boneng wa di kgotsofalela ditebego tseo monna wa gago tseo yaanong ntlha e sane se e se tlhalosang ke gore rona re ka moleba ka leitlho la rona la senaba mme monna wa gago ene wa itse gore o boneng mo go ene motswana a re mosadi koko o tlhabelwa baeng ba gaetso ntho ke rata go e bua nako e nngwe le e nngwe ga ke bua le jaanong jaana ga o ka tsena ko dikagong tsa s c ko mafikeng wa go itlhela bomme ba le babedi ba ntse jana mo tafoleng ba lebeletse ko kgorong jaana ga o tsena bomme bao ke seipone sa c bokone bophirima ke seipone sa rona gore ka mokgwa o ba leng bantle ka teng o bona bontle jwa rona ka mokgwa o ba go amogelang ka teng o amogelwa ke rona re tsa bone re ba beile fale ra ba tlhaba re ba tlhabela baeng gore e re ha baeng batla ba kgone ba ba amogele dipelo tsa bone tse dintlentle tsele tse di amogelang baentšele ke dipelo tsa rona bontlentle jolo jo ba amogelang mokgwa o ba amogelang batho ka one ga ba le mo gorong fale ke ka mokgwa o rona rona re amogelang baeng ka teng motswana a re mosadi moka o nyale mariga motswana fa a rialo wa ba tlhalosa gore mosadi o itse go loga maano le mo go leng go setlha teng mosadi o itse go akanya le mo go senang dikakanyo teng fa go le maswe mpuru a aparetswe tshega e photlhile mosele motsetse a ja motego ke sa tla o isa go lwanta dingwe gape ke ntwa tsa maphata-phata maphata godimo mosadi a le teng fale wa akanya mosadi o dula ka mogopolo mosadi fa go sena dijo mo lapeng kgotsa go na le dijo mo lapeng mme papa e sena seshabo mosadi wa nna wa nagana wa gopola gore kana go ka dirwa ka mokgontseng jang ebile fa go se fa go le tlala mo lapeng mosadi a le teng ga go ka ke ga nna tlala mosadi o akanye mo go sa akanyegeng teng mo borre ba palelwang o nkutlwe gore ke a reng ga ke ga ke hatse ka re mo borre ba palelwang ke go akanya teng mosadi wa tsena wa akanya mosadi wa tsena wa gopola mo borre ba palelwang ke go aga teng mosadi wa tsena wa aga mosadi wa tsena wa bopa mosadi wa tsena wa siamisa mo o fitlhelang e kare borre ga ba kgone go tsenya saatla teng mosadi ene wa tsena motswana ba re mosadi moka o nya le motshegare nako nngwe go a nne go twe mosadi ga a tswe borwa e se phefo yaanong sane se ga se bue le basadi se bua le banna ebile se bua le banna ba ba santsaneng ba le bašwa banna ba ba santsane ba ka tsena mo manyalong banna ba ba santsaneng ba ipaakanyetsa go tsena mo lenyalong banna ba ba santsaneng ba ithulaganya go ithulaganyetsa go tlhopha basadi gore fa monna a nyala mme a ba tlogela basadi mo tikologong ya gabo a go nyala mosadi mongwe yo o tswang kgakala-kgakala kwa a itse a ba tlhaloganye gore o ipaya mo ditšhonong tsa go nna mo mathateng ka ntlheng ya gore wa go tsaya motho o sa mo itseng ko boolwane wa go tsaya motho o sa mo tlhaloganyeng wa go tsaya motho o sa golang le ene wa go tsaya motho o sa itseng setso sa gagwe wa go tsaya motho o sa itseng kgolo ya gagwe wa go tsaya motho o sa itseng lelapa la gagwe wa go tsaya motho o sa itseng gore o godile ka mokgontseng jang wa go tsaya motho o sa itseng gore ga a lebile motho a monna jang o mo leba ka mokgontseng jang o tlogelelang ba ba leng mo tikologong ya gago o bo o tsamaya wa go tsaya ba ba leng kgakala o ka nna wa nna le tšhono ya go tsaya batho ba o bapileng le bone bao ba itseng ebile o ba tlhaloganya motswana re mosadi ntswa o kwa ka lerapo ke a ikutlwa gore ke a re ke a re mosadi ntswa o kwa ka lerapo mosadi wa eh, ke go tsene ganong pele o tswelela motlhapeng ke tsona tse tse o di tlhalosang ka bontle jo bo seng kana ka sepe tse rona mo segompienong re di fetolang re di bayang ka tsela e sa siamang e nyatsisang gape e nang le lenyenyefatso ya motho wa mme ne ke re ke re yalo bokao jwa tsona e le jo bo tibileng bo bontle gantsi ga motswana a na re mosadi ntja o okwa ka lerapo o na raya gore mosadi wa a tlhokomelwa mosadi o rekelwa dilo tse dintle mosadi wa a mm. kgabisiwa mosadi o mm. rekelwa diaparo fa o dira ke tsotlhe o tla itumedisa pelo ya mosadi o tla mhm. ngoka mosadi o tla baya mosadi a nne mo fatshe o tla ipatlela tlotlo mo mosadi o tla ipatlela lerato mo mosading ka ntlheng ya gore ga o sa moje ka dilo tse dintleseng mosadi ga a kitla a nna monate mosadi ga a kitla a dula sentle mosadi ga a kitla itumela motswana a re mogatsa moatla ga a ona lefe o tshwanetse gore o mo agele motlagana o a tla dulang o tshwanetse gore o mo rate o tshwanetse gore o mo kgabise mosadi o ka ntleng ya gore ke ntša wa kwa ka lerapo gape mosadi o tlhanya metsi ke a ikutlwa gore ke a reng ga ke re mosadi o tlhanya metsi ra re mo go sa utlwaneng teng Eh, eh eh mo nakong tse dintsi o fitlhele e le gore eh, eh go sa ukwaneng ga basadi go baka ntwa dikgotlhang tse di simololwang gantsi di simololwa ke batho ba basadi yaanong mo re simolola ebile re bua le basadi gore re ba mo go ka nnang le dintwa teng tila mo go ka nnang le dintwa teng so so ke botshelo re botlwaetsera tlwaetse ra bo itse go ntse ala ka mokgontseng jalo gore mo go nang le motho wa mosadi teng le banna ba lwa o fitlhelele gore ga ba lwele gore ba lwa ka ntlheng ya mosadi ba lwa yana nako nngwe ebile ba sa lwe ka mabogo ba lwa ka ditiro tsa go itshupa gore nna yo nka mosae ka nna mosadi wa me ba lwa ka go itshupa le go ikaya le go ipontsha gore nna ga nka motsaya mosadi yo nka nka tla go nka mo ka ja ka ntja a tla go nna mo go le mo tobe teng a tla go nna mo go le monate teng a tla go nna mo go itumedisang teng ba ka tsofela ka ke tlhatsa ka ke ne ke tlhalosang diane tsa rona tse di buang ka basadi di dintsi ga re ka ke ra ba di fetse mme ga re ka re tabogele tsona ka mokgwa o dintseng jalo di itletsengtletse mme ntlhe nne ke batla go e tlhalosa thata ebile ke batla go e, e boeletsa ke gore ba gaetso a re tileng go dirisang diane go itshireletsa rona re le batho ba banna a re tileng go fetolang bokao jwa diane re di baya kgotsa re di kanya ka mokgwa e rena re di kaile ka teng di be di re godisa di re tsholetsa rona re le batho ba banna di be di nyatsa basadi ko gore a re se ka ra dirisa diane go ikgodisa re le batho ba banna e be re di dirisa go dira seemo le seriti sa batho ba basadi a re se ka ra tsaya diane ra di fetola ya re ga re di fetotse jalo ya nna gore mo leleming la rona re le batho ba banna di a re itumedisa mme di sotlha batho ba basadi itse o ipe mo seemong sa motho wa mosadi itse o ipe mo seemong se se sotlhang se se sotlegang sa motho wa mosadi ga gona le bogologolo tota e le re ga banna ba dutse mo tlase ga setlhare sa moku e le re ga banna ba dutse ba rera merero ya legae e le re ga banna ba dutse ba tlhama diane professor matšila ona a kare diane di ne di tlhangwa ke banna ba di duletse mo tlase ga setlhare ke gore ha ba ditlhama ka mokgwa ba ditlhamang ka teng jalo ba ne ba ditlhama go tlotlomatsa go mosadi ba ne ba ditlhama go tidisa mosadi ntwa e kgolo e tlang bana ba sa batle bore ha ba ditlhamile jana ba ditlhamele go sotlha mosadi ba ne ba ditlhama ba ditlhamela go tlotlomatsa motho wa mosadi ba itse ebile ba tlhaloganya gore banna ba botlhe ba ba leng teng ba banna ba botlhe o nkutlwe gore ke a re banna ba botlhe ba ba leng teng ba ba dirilwe banna ka ntlheng ya mosadi ebile e ba dirilwe banna ke mosadi ka ntlheng ya gore mo monna yo mongwe le yo mongwe a leng teng fa morago ga gagwe go na le mosadi ga gona monna ope yo a ka reng ene o ipelafatsa ka go ema le ene tota monna yo o nyatsang mme mmagwe le ene monna yo o nyatsang mosadi wa gagwe le ene monna yo o nyatsang ngwana wa gagwe a mosana a itse a ba tlhaloganye gore mo a emeng teng moo o eme ka maoto a mabedi jalo ka ntlheng ya mosadi o apara hempe e ntlentlentlentle e tshweu yeo ka mantaga ka ntlheng ya mosadi kwa bofelong ba gaetso merero e ke merero ya rona e a re e bueng a se ka re tlhabisa ditlhogo a re bueng ka ga merero e re be re bueng ka yone a re e buiseng re be re e ka ntlheng ya gore ha re dira ka mokgontseng jalo tšhone e teng ha re dira ka mokgontseng jalo re godisa tse e leng tsa rona re bua ka ga tse e leng tsa rona bogaetsho rata se e leng sago mme o se tlhoisaga ope hm motlhapeng re lebogile re kgotse o re tsholetse re a leboga le mo nakong e tlang ke a dumela gore tla re kgwedi eno e ya fifing re be re fetogile maaforika borwa re re boetse gae leboga thata motlhapeng o nne le bokhutlo jwa beke jo bo monate re leboga re mokakale ra ikutlwa yanong gore ka nnete eh, ra tlotlega mo setšhabeng ka dianetse eh, ra utlwa gore e ne di sa re ne di re tlotla ga batswana ba le ka motlase a setlhare ba ne ba di tlhama e le gore ba batla gore tlotla re a leboga motlhaping ya kere a ke fetise e, e kete segalelong kwaletse email fa um a re madimemma mma lekgothatso monna yo a reng mosadi ga a itse gore mosadi o batlaeng ke monna yo o sa itseng bothitho o re le bofuthu bothitho le kopano e mosadi a kopanyang losika ka yona mm. ke jalo fa <laughs> okay e re seke ka isa ko pele ke nagana gore o iteile lonaka motlhaopile kgomo lenaka o pile kgomo lenaka ke a leboga kgaitsedi a ka nna le bokhutlo jo morati jwa beke gabotse o reditse fm konka bokamoso